bandanya kumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri tuya gatanu muri kumwe na joe diane nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya ikigo gishinzwe iterambere ry'u rwanda rdb gifise umugambi wo kugwiza na kabiri umusaruro w'ubukerarugendo bitarenze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uretse n'ubutaka akarere gafite bwiteguye guha abashoramari hari n'ibiteganyirizwa n'itegeko ryorohereza abashoramari uyu ni umuyobozi w'ishami rijeje guteza imbere ishoramari muri rdb wilfried win ngangure avuga ko urwo rwego rwiteguriye korohereza abashoramari kugira ngo ruzoshike ku ihangiro rwihaye turabigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu rwanda aho inzego z'umutekano mu ntara y'uburengerazuba zisaba abamotari n'abakora uburobyi mu kiyaga ca kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi gufatanya nazo mu gukumira ko hari uwabameneramwo agamije guhungabanya umutekano w'igihugu ni mu kiganiro izo nzego zagiranye nabo kuri n'uwa gatandatu mugenzi wacu temistokire mutijima yabikurikiranye ni ibiganiro byayobowe na generali majoro alex kagame uyobora diviziyo ya gatatu mu ngabo z'u rwanda ishinzwe by'umwihariko y'intara y'uburengerazuba afatanyije na komiseri rutikanga rogers ukuriye polisi muri iyo ntara byahurije hamwe abarenga magana atanu biganjemo abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ariko hakabamo n'abahagarariye amakoperative y'abarobyi bo muri rusizi intego nyamukuru yabyo nk'uko byumvikanye mu biganiro byatanzwe n'abo bayobozi b'ingabo na polisi ni ukongera ubufatanye hagati y'ibyo byiciro byombi ndetse n'inzego z'umutekano hagamijwe gukumira ko hari uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu kuri aba barobyi generali kagame yabibukije ko nubwo babona amazi y'ikivu ari meza ariko hakurya yayo hari abashobora kuyakoresha bagamije kubahungabanyiriza umutekano mu magambo ye ati amazi ni manini kandi igice dukoraho ni igice kirimo abo bagizi ba nabi cyane cyane FDLR cyangwa se na CNRD. Ni ukuba maso rero kuko ntabwo twifuza ikintu icyo ari cyo cyose cyaca mu mazi ngo kize guhungabanya umutekano hano mu gihugu cyacu. Nta kindi tubasaba ni ubwo bufatanye hagati y'inzego, ni ubwo bwumvikane no kumenya yuko namwe mushinzwe umutekano kandi ari uruhare rwa buri muntu. Ku bahagarariye amakoperative y'abarobyi bagaragaje ko hari ahakiri imbogamizi mu bijyanye n'uruhare rwabo ku mutekano wo mu mazi y'ikivu izo zirimo nko kuba kugeza ubu itsinda ryabo ryari rishinzwe ako kazi ko kugenzura umutekano ryarahagaritswe uyu ni nzeyimana jean claude uhagarariye abo barobyi nubwo dukora nijoro ariko dukora akazi kagoye cyane kuko by'umwihariko ariya matara dukoresha mu burobyi inyuma ya metero mirongo itanu ntabwo ushobora kubona ikintu kihanyuze twagiraga rero abantu badufashaga muri ibyo byose bakaguma bakurikirana bakoresheje amato ya moteri tukaba tuzi ko ahantu hose bashobora kuba bahari badufasha kureba aruza ibyo byose badufashaga kubikurikirana ariko kugeza uyu munsi badusabye ko twaba tubahagaritse mu bisobanuro twabonye ngo nta buryo bashobora kuba bari kuzengurukamo na marine irimo kuri izo mbogamizi umukuru w'ingabo mu ntara y'uburengerazuba yababwiye ko zigiye kuganirwaho hakarebwa uburyo iryo rondo ryabo ryasubizwaho mu gihe cya vuba ku bamotari ho uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yabashimiye uruhare bagize mu gutanga amakuru ku bantu bari binjiye mu gihugu bagamije guhungabanya umutekano yavuze ko by'umwihariko abakorera mu bice bya Bweyeye bikora ku ishyamba rya Nyungwe aha muri Rusizi bagize uruhare mu itabwa muri yombi rya bamwe muri abo bagizi ba nabi asaba n'abandi rero gukomerezaho dusabe Yezu Ernest ukuriye ihuriro ry'abamotari muri Rusizi avuga ko biteguye gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano nk'uko basanzwe babigenza DPCO yatubwiye ko ari inshingano ze na saa munani z'ijoro turamubyutsa twamubwira tuti hari umuntu twibonye ntabwo turi kumusobanukirwa nyakubahwa adufashe hano muri aka karere ka rusizi aho waba uri hose akubaza gusa aho uhagaze agahita ahamagara inzego ziri hafi aho ngaho zigahita ko zikugeraho ndibwira ko ibyo ngibyo nabyo byarakemutse twebwe ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo tuzahamagara baze kutugeraho bitinze iyi nama abakuru b'ingabo na polisi mu ntara y'uburengerazuba bagiranye n'abamotari ndetse n'abahagarariye abarobyi mu karere ka rusizi ije ikurikira iyo bari bagiranye n'abo muri nyamasheki ku munsi w'ejo kuwa gatanu iyi nayo ikazakurikirwa n'iyo bagomba kugirana n'abakora iyo mirimo yombi mu karere ka karongi na kuko muri iyi ntara y'uburengerazuba ni uturere twose dusangiye kuba dukora ku kiyaga cya kivu hamwe mu habonwa n'inzego z'ubutegetsi nk'ahakwifashishwa n'abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu baturutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu gihe mu kwezi gushize kwa gatatu k'uyu mwaka abantu bagera mu ijana bakoresheje ayo mazi y'ikiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka nyamasheke binjira mu giturage baza kubonwa n'abaturage bo mu murenge wa karambi ukora ku ishyamba rya nyungwa ari naho barengeye mu biganiro zagiranye n'abaturage icyo gihe inzego z'ubutegetsi zavuze ko abinjiye muri nyungwe bazicuza icyabajyanyeyo hagati aho hagiye humvikana ibikorwa by'ubujura bw'imyaka n'amatungo kuri imwe mu mirenge ikora kuri iryo shyamba aho abaturage bavugaga ko ababyiba bitwikira ijoro bakabirengana aho muri nyungwe temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
arakoze mugenzi wacu temistokle mutijima tukiri mu gihugu cy'u rwanda ikigo gishinzwe iterambere ry'ico gihugu rdb gifise umugambi wo kugwizana kabiri umusaruro w'ubukerarugendo bitarenze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ico kigo cemeza ko kizoshika kuri iryo sango cinjize imiliyoni amajana umunani z'amadolari zivuye ku miliyoni amajana ane yinjira ubu inkuru irambuye na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ikigo gishinzwe iterambere mu rwanda rdb cyabitangaje ubwo cyerekaga abashoramari amahirwe ari mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ni kamwe mu turere twunganira umujyi wa kigali rdb yerekana ko muri aka karere ka rubavu hari amahirwe menshi mu bijyanye n'ubukerarugendo ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ubwubatsi bw'amazu aciriritse umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari muri rdb winifred ngangure aragaruka ku buryo bwo korohereza abashoramari igihugu cyateganyije twabigaragaje yuko uretse n'ubutaka akarere gafite bwiteguye guha abashoramari hari n'ibiteganyirizwa n'itegeko ryorohereza abashoramari bijyanye no korohera cyangwa se kugabanyirizwa ku musoro ku nyungu nabyo twabigaragaje twagaragaje nanone izindi fasilite cyangwa se incentive ihabwa abazana amamashini cyangwa se raw materials kugira ngo baze batunganye umusaruro wabo hano mu gihugu ko bakurwaho umusoro ku bikoresho byinjira mu gihugu ibyo ni zimwe muri fasilite zikorwa cyangwa se zifasha korohereza abashoramari bacu mu gihugu cyacu abakora mu kigo gishinzwe gushishikariza abategura inama mpuzamahanga kuzikorera mu rwanda bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zirimo kuba nta byumba bigari hanze ya kigali byakwakira inama zikomeye ariko hakiyongeraho n'ibiciro biri hejuru ku biribwa ugereranyije n'ibindi bihugu baba bahatana nakubwiye ko dupiganwa niba agereranyije na kenya agasanga nanshi bazayimuhera amadolari icumi yashyira hano mu rwanda agasanga bazayimuhera amadolari cumi n'atanu agatangira kugereranya ati abadelegeti banjye bazaza mu nama ngomba kubajyana ahantu batazahenda icyo ni ikibazo bigaragaza yuko tugomba gufiringa iyo gap tugashora mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo ibyo dukura hanze duhaze isoko ryo mu gihugu ugiye i kigali ugarya nko muri convention center usanga bakubwira bati ntabwo twakugabanyiriza igiciro kuko inyama inkoko amagi imbuto turabikura hanze bigashyika hano bihenze ugereranyije n'ahandi byaturutse ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu kivuga ko mirongo irindwi ku ijana by'abanyarwanda babarirwa mu buhinzi n'ubworozi ariko babukora bagamije kubona ibibatunga gusa kandi kisi cyo cyerekezo cy'igihugu kagari ka kazi uzavuga uti mu myaka icumi niko kazaba kakimutunze ni ka kazi ko kuvuga ngo ndahinze nshyize ku isahani mbonye ibyo ngaburiye abantu twifuriza abantu bacu akazi kazabatunga gatunga n'ababo imyaka n'imyaka izi rdb ivuga ko nta nganda zihagije zongerera agaciro umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi zihari kandi iki kigo gifite umugambi wo gushishikariza abikorera gushora imari muri uru rwego ku buryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu umusaruro w'amata n'ibiyakomokaho uziyongera ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana umusaruro w'inyama z'ingurube ukaziyongeraho kandi n'ibice bitatu ku ijana inkoko zikazaba zongerewe agaciro ho kabiri n'ibice birindwi ku ijana naho amagi yakongererwa agaciro ku kigero cya kabiri n'ibice bine ku ijana rdb ivuga kandi ko umusaruro ukomoka ku mafu uziyongera agaciro ku kigero cya kane ku ijana mu gihe kuhira bizagera kuri mirongo itanu ku ijana bivuye kuri makumyabiri na gatanu ku ijana biriho ubu abashoramari bagaragaza impungenge z'uko amazi akiri make mu karere ka rubavu cyakora sematabaro joseph uhagarariye ikigo gishinzwe amazi mu karere ka rubavu avuga ko hari imishinga ibiri irimo gushyirwa mu bikorwa ku buryo iki kibazo kizakemuka bitari kera umwe waratangiye wo kwagura uruganda rw'amazi ruduha amazi hano mu karere cyane cyane hano mu mujyi wa rubavu umushinga waratangiye urukubakwa mu murenge wa rugerero watangiye ufite amezi cumi n'umunani aho mvugira aha harangiye amezi ane imirimo itangiye bivuze ngo dusigaranye amezi atarenga cumi n'ane uruganda rukaba ruvuye kuri ibihumbi umunani bya metero kibe tukagera ku bihumbi makumyabiri na bitatu ku munsi umushinga wa kabiri dufite bagiye kuza kwagura imiyoboro y'amazi ndetse no gusana iyashaje tuzasana no kwagura ibirometero ijana na cumi hano mu mujyi ndetse n'ibindi mirongo inani mu nkengero z'umujyi wa rubavu iyi mishinga yombi nirangira byitezwe ko hazaba hamaze kuboneka amazi yahaza inganda amahoteli n'ibindi bikorwa bikenera amazi menshi mu karere ka rubavu ishingiye ku kuba u rwanda rushyirwa mu bihugu mirongo itatu bya mbere biri mu nzira y'amajyambere byoroshya ishoramari n'ubucuruzi rdb yiteze ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubukerarugendo buzaba bwinjiza miliyoni magana inani z'amadolari buvuye kuri miliyoni magana n'ubu yinjira ku mwaka rdb igaragaza ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubukungu bw'u rwanda buzamuka w'icumi ku ijana buri mwaka biturutse ahanini ku mabuye y'agaciro kimwe n'ubuhinzi n'ubworozi inerekana ko abakerarugendo bavuye ku bihumbi cumi n'icyenda na mirongo inani na batanu mu bihumbi bibiri na cumi na kane bakagera ku bihumbi mirongo itatu n'umunani magana arindwi mirongo ine na batanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ivuga kandi ko umukandara wa kivu uteganyijweho imishinga itanu izatsura ubukerarugendo harimo amahoteli yita ku bidukikije n'ibindi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahandi ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye mu yavugwa mu gihugu cy'u burundi umushingamateka gatongwasa atwara umugambi utabwa rumwe na leta senel asaba inzego z'ubutungane n'igipolisi gufatira ibihano urongoye igipolisi mu ntara ya muyinga kubera amajambo aherutse gushikiriza umupolisi aherutse kugabisha abanyuranyi b'uwo mugambi ko azobica baramutse bagize amanama atemewe rwasa abona ko uwo mupolisi yataye intumbero yo gukingira abanyagihugu rwasa yabishikije kuri wa gatandatu mu ikoraniro kaminuza y'uwo mugambwe seneri inkuru yakurikiranye n'ijwi rya amerika muyishikirizwa na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru umushingamateka gaton rwasa ariyamiriza yivuye inyuma ibyashikirijwe n'uburongo igipolisi mu ntara ya muyinga rwasa avuga ko bibabaje cyane kumva umuntu ajejwe umutekano w'abanyagihugu yigamba ko azo guhungabanya ku mugaragaro ko bwa rwasa ibyo bisasira indava ukutihanganiranira mu bya politike yibutsa ko ibikoresho impuzu hamwe n'ibyo abo bapolisi bafungura bigugwa n'abanyagihugu harimwo n'abanywanyi b'umugambwe wiwe senere gutyo ko ahubwo bari bakwiye gukingirwa aho kwicwa ahamagarira inzego zibijejwe ko nimba atarizo zamutumye kuko zosubiza ku murongo uwo mutegetsi ku bwa rwasa uwo mupolisi yarataye inzira yiwe yo gukingira abanyagihugu ku batavyibuka imbere y'abatwara b'inzego zo hasi ba musitanteri n'abanyagihugu komiseri jerome ntibibogora atwara igipolisi mu ntara ya muyinga yashikirije mu nama y'umutekano burumatari w'iyo ntara yariko aragirisha ku mutumba kizi komine gasogwe muri iyo ntara ko abanywanyi b'umugambwe sanere bazofatwa bariko baragira inama mu kinyegero bazokwicwa mwavuze ikintu cya ambariye senere nk'ibyo ntitubimenya mu gipolisi senere ambari senere ambariye senere si ibyo biratugora kuvuga mugabo nagomba ndababwire nyakubahura amatari n'abenegihugu bari ngaha abantu bagira inama mu ijoro muntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigira iwawe twe tukamenya ko uri kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe birazwi neza yuko ugiye ukiherera saa tanu z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirishayo inama birazwi je komiseri provinsiyare sinkigomba kuruha rwose ugomba guhungabanya umutekano ndafise ibintu ngenda nahajya ngenda nkakubitayo bibiri nkaca nigira bibiri gusa dere bibiri bibiri noba ngize byinshi ntibiyumvire ko rokomiseri porovensiyo azobwira umupolisi ngo genda uri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye kugufata ibyo byari byakera ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyine uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe kirazira kurwanira mu magi iyo ugomba kurwanira amagi ayo magi barayamena nyine nibyo uba wagomba twe twagomba kubasaba abo bantu bari kubagira inama mu kinyegero mumenye yuko uwo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu arabayirimwo ntihazogere umuntu atubaza nyakubahwa amatara ndabivugiye aha ntimuzotubaze kandi ndabibwiye abenegihugu banyu n'abamusante barabyumva agaton rwasa atwara abo bagabishwa yasabye ashimitse inzego z'ubutungane gukurikirana hagufi uwo mupolisi ahubwo afatwe abazwe ibyo yavuze yatanze gihamya ko nejo hagize uwicwa mu banywanyi biwe ko atawundi yobazwa atari uwo yamaze kwiyemerera umugambi gwasa yita ko ari mubi muri iryo koraniro kaminuza gwasa yibukije ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu igipolisi iperereza n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd bashira mu ngiro mu mpisho ivyo komiseri ntibibogora yavugiye hejuru yibutsa cane cane ubwicanyi bwakorewe abanywanyi biwe mu ntara ya muyinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umugambi wiswe safisha wahitanye abanywanyi benshi biwe mu ntara ya bujumbura rirare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hamwe n'ubwicanyi yita bwa kamwe kamwe bubangamiye abanywanyi biwe gushika ubu yaba leta canke igipolisi ntaco barashikiriza kuri ivyo vyavuzwe na komiseri w'imuyinga gusa burumatari w'iyo ntara yabwiye ikinyamakuru iwacu gikorera bujumbura ko uwo mupolisi yafashe ingingo zibereye kugira ngo akingire umutekano muri iyo ntara arine manirabarusha ati uwo mutware yafashe ingingo nziza kuko muri iyo ntara vyabonetse ko amanama aba mw'ijoro ari menshi naho biri uko gwasahamagarira abanywanyi biwe bose bitwa inyankamugayo kudasubiriza mu ndumane ngo bahave bihora ahubwo yababwiye ko bogaragaza ko banyotewe intwaro rusangi bitegurire gutsinda amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe senere ryo kuri uyu wa gatandatu ryashizeho inzego zirongoye abandi ku rwego rw'intara rw'amakomine n'imitumba bitarenze kuwa mbere uwo mugambwe watangaje ko izo nzego zizoba zamenyeshejwe abatwara intara n'amakomine hamwe n'ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu kugira ngo nk'uko rwasa bivuga ntihasubire kuba urwitwazo rw'uko abanywanyi biwe bahohoterwa ngo uwo mugambwe wiwe senere ntuzwi mu gihugu cose ni mu gihe abanywanyi barenga ijana na mirongo itatu bari bamaze guhagarikwa barafungwa mu mezi abiri aheze iryo koraniro ryari ryitabwe kandi n'abaserukira ibihugu byabo umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd umugambwe iprona n'abandi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika arakuze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru tugume ngaho mu gihugu c'u Burundi aho abanyorora amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani ari bo barekuwe n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu kuri uno ejo kuwa gatanu mu ibohero rikuru rya mpimba mu gisagara c'ubutunzi bujumbura waserukiye ubuyobozi bukuru bujejwe ivy'amabohero muri ico gihugu yasabye ko hafatwa izindi ngingo nk'ikigongwe c'ikivunga kugira ngo ibitigiri vy'umurengera mu mabohero bigabanuke inkuru irambuye na mugenzi wacu oriane itanga ishaka abanyororo barekuwe ni abamaze igihano baciriwe n'ubutungane abakwije ica gatanu c'umunyororo bakatiwe bakigenza neza abagwaye ingwara zidakira hamwe n'abavyeyi bonsa abarekuwe mu ibohero rikuru rya mpimba bangana n'ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana by'abasanzwe bari muri iryo bohero ni ukuvuga abangana amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani mu gihe muri iryo bohero hari abanyororo bangana n'ibihumbi bine amajana atatu na mirongo itandatu na babiri bamwe mu banyororo barekuwe akanyamuneza kari kose naho bemeza ko gufungwa ari uruhombo runini mu buzima bwa misi yose byarampagaritse amaraso nyine kubera abana nahora n'abaronderera kubera bashe banshira ngaho amaraso yaciye ahagarara naho najya ngaha naguma niyumvira abana basigaye mu gihugu ko bamerewe nabi baguma barira babaza iyo ndi bakababwira ko ndi mu mpimba muga bakabahumuriza yuko nzota ubu niyumva neza emwe n'ukuri kanyamuneza afise ntikagira uko kangana kweri ndashima imana imana iriho uwaserukiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu burundi yemeza ko ibibazo ari vyinshi kubera ibitigiri vy'umurengera biri mu mabohero mu burundi aloise habonimana umuyobozi ajejwe ibijanye n'amategeko n'intwaro mu buyobozi bw'amabohero asaba ko hokoreshwa ubundi buryo kugira ivyo bitigiri bigabanuke akemeza ko ikigongwe c'umukuru w'igihugu conyene kidakwiye umushikiranganji w'ubutungane ahejeje gutekerera impanuro abanyororo batezuriwe eme laurentine kanyana avuga ko hariko haratunganywa inama rukokoma y'ubutungane aho hazofatwa ingingo zishoboka kugira icyo kibazo gitorerwa umuti kanyana ariko asaba abacamanza gukora kugira mu ibohero habeyo abanyororo baciriwe imanza twumvirije inyene ibitigiri vyifashe twumvise ko mirongo itanu na kimwe ku ijana ari byo abanyororo bataracirwa imanza aha duca tugaruka hahandi twamanza turavuga tuti abacamanza shikiriza amanza nibakore ku buryo atari umunyororo yoba mu ibohero ataracibwa urubanza twari twifuza ko umunyororo wese yoba mu ibohero ari uko yacira urubanza umushingamateka fabien banjirya nino yari yishikiye mu mpimba kuraba ko abanyororo barenga amajana atatu yashikirije ubutungane batezuriwe kuko bategerezwa kuba bidegemvya mu gihe bamwe bambitswe izera abandi barangiza igifungo hamwe n'abahawe ikigongwe ariko ntibarekugwe banjirya nino asaba abajejwe kubahiriza ikibanza abanyororo baba barimwo kugira ntihabe umunyororo arenganywa birakwiye basuzuma neza ko uwo wese ubutungane aho bwamushize aba ari hari ni ukuvuga ko bwaramwejeje yerataha ubwo nyine bwaramuhanye naho amaze igihano atahe niyagira imana akagabwa umuco mukuru w'igihugu canke n'umushikiranganji ahora akora bitwa liberite conditionnelle babe bari muri abo ku mwaka ku mwaka umukuru w'igihugu aratanga ikigongwe ku banyororo abarekuwe mu ibohero rikuru rya mpimba muri uno mwaka bakaba biyongereye ku barekuwe mu mabohero ya gitega na bubanza ibohero rikuru rya mpimba akaba ariryo ririmo abanyororo benshi kuko barenga ibihumbi bine mu gihe ryategerezwa kubamwo abanyororo amajana umunani gushika kuri uyu wa gatanu amabohero cumi na rimwe n'ibigo bibiri birimwo abana bafitaniye ingorane n'ubutungane birimwo abanyororo ibihumbi cumi na kimwe amajana ane na mirongo itatu n'icenda ni ukuvuga ibice amajana abiri na mirongo indwi na bibiri ku ijana by'abategerezwa kuba muri ayo mabohero muri abo ibice mirongo itanu na bine ku ijana baramaze gucirwa imanza mu gihe mirongo ine na bitanu n'ibice bitandatu ku ijana bataracirwa imanza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mugenzi wacu ariane itanga ishaka arakinuye mu kanya turava duhana agahindukira ariko imbere y'uko dusezerana twongere dusuye mu gihugu cy'u rwanda ahakivugwa imwe mu mirimo abagore batinya gukora ariko abatinyutse kwinjiramo bakayikora basanga ari imirimo isanzwe urugero ni ni akazi ko gutwara ingenzi kuri moto bitamenyerewe yuko uwo mugore uwo mwuga ukorwa n'abapfasoni mugenzi wacu eric bagira ubusa amaze kuganira n'umwari marie louise karegeya akora uwo mwuga maze adutegura ino nkuru
turi mu mujyi wa kigali turagenda ku kinyabiziga cya moto dutwawe n'umwari marie louise karegeya w'imyaka makumyabiri y'amavuko uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto si kenshi ukorwa n'abagore mu rwanda hari impamvu yateye umwari karegeya kuwuhitamo impamvu nahisemo gutwara moto hari umuntu wigeze rimwe avuga ku ijambo ryerekeye abakobwa avuga ko umubyeyi ubyaye abakobwa aba ahuye n'ikibazo ngo abatemesheje noneho iryo jambo naje kuryumva rirambabaza noneho ndavuga ati ngewe reka mparanire ko iryo jambo ryazavamo bityo ngewe nakoze ikimotari ngira ngo nerekane ko abakobwa ubabyaye abadahuye n'ikibazo kugira ngo mare impungenge n'ababyeyi bafite abana b'abakobwa ko kubyara umukobwa nta kibazo kirimo umwari marie louise amaze imyaka itatu atwara moto ni umwuga yumva umuteye ishema muri bagenzi be bawuhuje atitaye ku kuba abagore bawurimo ari ba nyamuke tubona iyo turi mu bandi duparitse nk'ubu mu bagabo araza yakubona uri umukobwa agahita amuga ati muta ihangane njyane n'uriya mukobwa ati ndabigusabye ikindi bivugira ko ari ishema iyo umutwaye agera akakubwira ati nishimye wantwaye neza niba mwavuganye igihumbi aho umutwaye akakubwira ati ndaguha bibiri bya fanta ndaguha igihumbi cya fanta ibyo bikadutera kuraje cyane bikadutera n'ishema muri aka kazi kawe kuri wowe nk'umukobwa aho wumva hari intege nkeya ni hehe
ahari intege nkeya njya mbona ni nko iyo utwaye umugenzi ugasanga ni ahantu habi ni umuhanda mubi niho usanga gusaba imbaraga cyane ariko umuntu aragerageza cyane ko nk'ubu ndimo no gutwara moto nshyashya yo ntabwo imvuna nka moto natwaraga mbere umwari karegeya avukana n'abantu bane mu muryango wabo mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali avuga ko ajya kwinjira muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yabishishikarijwe n'umugore mugenzi we ariko ngo icyabanje kumubera ihurizo rikomeye mu gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali cyari ukumenya uduce twinshi dutandukanye tw'uyu mujyi ukura umunsi ku wundi kandi mu myuzo ya mbere ngo hari abafataga uyu murimo nk'udashoboka ku bagore nyuma biza kuba ikinyuranyo imbogamizi irimo ariko ira- iri kugenda ishyira niyo uko umuntu yaguhagarikaga mbere yabona uri umukobwa akavuga ati ntabwo ndi gutega kandi wabibonaga ko ari gutega ariko ubu ngubu tumaze guhura na benshi rero bamaze gutinyuka abakobwa uba usanga bashaka ko twabatwara kuko bamaze kutumenyera ko dutwara neza karegeya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto avuga ko nubwo we n'abandi bagore bakiri bake abakobwa bari mu kigero kimwe bamufataho icyitegerezo ku rundi ruhande bamwe muri bo bagakomeza guseta ibirenge mu kwinjira muri aka kazi Eh, barishima cyane bakambaza ati wabigezeho gute nkabasobanurira bakambwira se twe byashoboka nkababwira ati byashoboka hari n'abajya bansaba ko nabigisha nkababwira muze mbigise ariko kubera batarabikunda cyane ugasanga baragira ubwoba bakambwira se ubu muntu yabona amafaranga gute nkababwira ati ibyo wabashije kubyinjiramo banagutera inkunga kuko ubu twamaze no kubona umushinga ufasha abadamu b'abamotari umwari karegeya ntiyabashije gukabya inzozi ze ngo asoze amashuri ku kigero yifuzaga kubera ikibazo cy'amikoro y'umuryango yabwiye ijwi rya amerika ko yacikishirije amashuri ageze mu wa mbere w'amashuri yisumbuye ahitamo kugana inzira yo gutwara abagenzi kuri moto muri kigali umurimo umufasha agafatanya n'umubyeyi we kubaho badasabirije mu mujyi wa kigali ubu ntabwo nshobora gusaba umubyeyi iki ngiki kuko urwego ngezeho nawe iyo ambwiye ikibazo nabasha kumufasha kimwe nk'abandi benshi bakora uyu murimo wo gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitandukanye by'u rwanda umwari marie louise karegeya ukorera mu gace ka murindi ya kanombe mu mujyi wa kigali nawe akoresha moto yahawe n'umuntu agomba gukora yishyura kandi yihaye ko mu gihe cy'umwaka azaba arangije kuyegukana ikaba iye mu ndoto ze z'ejo hazaza umwari karegeya ntiyemeranya n'umuntu uwo ari we wese wakwinenaguzwa akazi akazi kose werekejeho amaboko kandi wumva ugakunze ugashishikariye si ngombwa ngo ubone ka kazi gahwanye n'amashuri wigiye n'akandi wagakora bityo kakagenda kakuzamura kakaba kakwinjiza no ku- kwa kakandi kwa ya mashuri yawe wigiye bityo rero nkaba numva nababwira ati ntibagasuzugura akazi ahubwo bajye bahera ba- batangire bakore kuko babonye kose kazabageza ku kakandi batekereza bashaka mu rwanda kugeza ubu harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto bagera mu bihumbi mirongo itanu mu mujyi wa kigali honyine harabarurwa ibihumbi bisaga cumi na bibiri muri abo cumi na bibiri ariko hagaragaramo abagore babarirwa ku ntoki batanu nubwo hagenda hagaragara imirimo abagore bitinyatinya mu kuyinjiramo umurongo w'ubutegetsi bw'u rwanda buratomoye nta murimo wagenewe abagore cyangwa abagabo bose barashoboye eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali arakoze mugenzi wacu eric bagira ubusa co kimwe na bagenzi bacu badufashije gutorokanya no makuru mwariko mushikirizwa na jowe diane ninahazwe yakoze fatuma rimasi karara yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubibike banure tubifuriza kugira pasika nziza na wikendi nziza mana ya isirayeli warindiye umukobwa we hagati y'abazibisha mahanga yarateranye amukomesha aratera ubwo twaguhanze amaso mana waradutabanye nibyo bakura akomeye na ya isirayeli warindiye umukobwa we hagati y'abazibisha mahanga yarateranye amukomesha aratera kuko twaguhanze amaso mana waradutaba aturirimbira ndacuraginaga yesu urakomeye kuko urakomeye wabohoye imbohe zo muri gereza mana y'i rwanda yesu urakomeye nzakuririmbira ndacuraginaga yesu urakomeye